Ibi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyabo vyo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki zitatu y'ukwezi kwa kane umwaka wa bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na frederic nkundikije muheze muzirikane ko mufise uruhara ntangere mwitunganywa n'irangurwa ry'imigambi itandukanye yaba irabugwaruka canke iraba igihugu muri rusange uyu ni perezida Pierre Nkurunziza igihe yariko arugurura ihuriro ry'urwaruka rw'uburundi mu gisagara ca Gitega inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abarundi bayoboka inyigisho z'umwigeme Zebiya babandanya guhunguka bavuye mu makampi y'impunzi mu gihugu c'u Rwanda hamwe n'inkuru yerekeye abantu barokowe bari baguye ku inkombe y'umusozi igihe bariko baracukura ubutare turazigaruka ko mu kanya kari imbere kuri uno munsi wa kabiri umukuru w'igihugu cy'uburundi Pierre Nkurunziza yuguruye icese ihuriro kaminuza y'urwaruka rw'uburundi ihuriro rizomara iminsi ibiri mu gisara ca gitega urwo rwaruka rungana n'amajana na mirongo itanu rwaserukiye amakomine yose mu burundi ruzohabwa inyigisho zitandukanye zo kwiteza imbere no gukunda igihugu iryo huriro rigize gatatu kuva umukuru w'igihugu atanguje ihuriro nk'iryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yamenyesheje ko rizohora riba uko umwaka utashe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika fidele nsabimana ari igitega mu burundi iryo koraniro kaminuza ry'urwaruka ryabaye ku civugo kigira giti tuzirikane igihugu n'uruhara rw'urwaruka mu guteza imbere kazoza y'igihugu cacu urwaruka rungana n'amajana na mirongo itanu rwaserukiye amakomine yose agize igihugu c'uburundi rwari rwahuriye mu gisagara ca gitega mu nyubako z'ishuri ryisumbuye ryigisha iry'ubuvuzi uretse abajeje umutekano begereye umukuru w'igihugu nta muntu n'umwe wundi yari arikuriwe kwinjiza iterefone ngendanwa amarori amasaha yo ku maboko canke imashini mudasobwa mu kugura iryo koraniro kaminuza umukuru w'igihugu petero nkurunziza yari yaherekejwe n'abashikiranganji batandukanye ba leta yiwe ababuramatari barongoye intara zitandukanye n'izindi ndongozi jean bosco hitimana umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico kama mu burundi niwe yatanguye avuga intumbero y'iryo koraniro kaminuza intumbero y'iri koraniro ni ukuba akaryo keza urwaruka ko guhanahana ijumviro mu nzira irashe yotuma ruba koko umushinga w'iterambere ry'igihugu cacu nico gituma leta y'uburundi yashizeho ubuyobozi ubuyobozi bujejwe guteza imbere amashirahamwe y'urwaruka buri mu bushikiranganji bw'urwaruka ngiro y'imico kama kugira bubafashe kugurana ubwenge muri hamwe mumenye rero ko ubushikiranganji bw'urwaruka imico n'inkino ari rwanyu mu bugendere abakozi bakuru babwo bari ngaha baravyumva bazobakira muheze muhanahana ivyumviro vyubaka bikongera bikabateza imbere umukuru w'igihugu petero nkurunziza niwe yaciye yuguruye icesi iryo koraniro mu ijambo ryiwe perezida nkurunziza yabwiye urwaruka ko arirwo rukwiye gushira mu minwe kazoza kago mwibuke ko atawuheka utisimbiza ko mbere n'imana ifasha uwifashije muheze muzirikane ko mufise uruhara ntangere mwitunganywa n'irangurwa ry'imigambi itandukanye yaba iraba urwaruka canke iraba igihugu muri rusange ubashakira ineza si ujya azoza kubatesha amashuri no kubaroha mu bintazi canke mu buhumbu ntiyabona ujya azoza abigisha gukunda igikorwa akabereka ingene mu kwiteza imbere akabigisha imibano myiza akaba abibutsa ko muri bene mugabo umwe bene burundi perezida nkurunziza yamenyesheje ko urwaruka mu burundi rurenga ibice mirongo itandatu ku ijana kandi ko ubwo bwinshi bwabo bushobora kuba akaryo k'iterambere mu gihugu dufatiye ku biharuro dufise dusanga urwaruka rufise imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'itanu rungana n'ibice mirongo itandatu na bitandatu ku ijana nk'uko ishyirahamwe ry'ibihugu bigize ubu bwa afurika ryabisabye mu ihangiro iyerekwa mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu ico gitigiri aho kugifata nk'ingorane tugifate nyabuna mu guteza akaryo mu guteza imbere ibihugu vyacu perezida nkurunziza yahamagariye kandi urwaruka kwitabira amatora yimirije agira ko agabisha abantu bose borota bakoresha urwaruka mu ntumbero atari nziza tubahamagariye kandi kwifatanya n'abandi barundi mu gikorwa c'iteka co kwerekana aho muhagaze ku minyanyo y'ubwizwa shingiro y'igihugu cacu turamenyesheje ko tutazokwihanganira uwo wese yaba umurundi canke umunyamahanga afise intumbero yo gucuvya no kuyovya urwaruka rw'uburundi ntiturazirikana ko izija guhona zihera mu ruhongore tuzirikane igihugu n'uruhara rw'urwaruka mu gutegura akazoza keza k'igihugu gihugu cyacu amajambo yo kugurura icese iryo koraniro kaminuza arangiye abanyamakuru basabwe gukinjura ata n'umwe asigaye inyuma imbere y'uko ivyigwa nyezina bitangura ivyigwa vyatanze imbere y'umutaga w'uno munsi vyatanzwe na jean claude karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu hakurikira icigwa catanzwe na perezida petero nkurunziza inyuma y'ivyo vyigwa nta n'umwe yemeye kugira ico abwiye abanyamakuru bari barindiriye hanze ku bijanye n'ivyigwa vyatanzwe kuri urwo rwaruka biteganijwe ko ibikorwa vy'iryo koraniro bizohera ku munsi w'ejo wa gatatu ni mu gihe mu myaka ibiri iheze iryo koraniro kaminuza ryahora rimara indwi igitega fidele na toni sabimana kubw'ijwi ry'amerika urakoze fidele abayoboke b'inyigisho zo mwigemeze bya ngendakumana amajana atanu na cumi n'indwi baratahutse kuri uyu wa mbere bacika urubibe rwa kanyaru muri komine busiga intara ya ngozi bavuga ko banse kwiyandikisha mu buryo bugezwe ko bakanavuga ko banse kwinjizwa mu mirwi irwana bamenyesha ko icyo kirego batari kukivuga mu rwanda ku mvu z'umutekano ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze ari ingozi mu burundi abayoboke baze biyangenda ku mana amajana atanu na cumi n'indwi batahutse kuri uyu wa mbere bashitse mu masaha yo mu gitondo nk'igihe cy'isaha indwi n'igice bagize urugendo rw'ibirometero bitanu uva ku mupaka gushika ku ishure ritoya rya mparamirundi muri komine ya busiga muri ico kibanza niho bacumbikiwe mu kurindira ko intara baturukamo ziza kubatora icatumye bava ikongo nico catumye bahitamo kuva mu rwanda bagataha iwabo nk'uko babandanya babivuga hariho ivyo kutwandika bakoresheje n'ubuhinga bw'ikoranabuhanga bwabo bugeze kure cane tutigeze tunasobanukirwa ku bisanzwe tugeze mu rwanda twibwe tukiri n'ikamanyora hari ikintu bari bazi yuko tutemera aregisirema biyometirike hari n'ikindi cavuzwe kuva ku munsi w'imana n'abari bacumbikiwe mu bugesera n'ubu kigaruka ku gihugu cy'u rwanda baraza bagaca mu bantu kumva ko bariko baravuga amajambo yo kurondera imisore ngo bayijane kuyiha akazi ka gisirikare natwe tukaba tuzi yuko ata murundi aja gukora mu gisirikare cy'u rwanda twaciye twibaza yuko bashaka kujana abantu kubakoresha mu ishamba hama base bakora imigambi idatomoye abatahutse kuri uyu wa mbere bavuye mu ikambi ya nyanza batahukiye rimwe n'abavuye mu ikambi ya nyarushishi bavuye mu makambi abiri vyavugwa ko acumbikiye imisore n'inkumi ikibasha yacaguwe mu bandi vyaranaboneka ko mu baciye ku kanyaru harimwo urwaruka ariko harabonekamwo abakuze n'abana nabajije iyo misore igituma ikirego co kubashwaburira mu bagwanyi kitigeze cumvikana bakiri iyo bahora oya biragoye ko usohora ibintu bivugira ahantu ngaho muri ico gihugu nyene ntumenye ingene bishobora guhinduka ibintu biragoye vyabaye vyiza yuko umuntu avyihorera kugira ntibavemo kwega kiri hariya vyogava bizana isura mbi batugeze no twabwiza kubishikiriza ko ariyo ngorane nyamukuru yahabaye uyu avuga ko ico kirego gifatiye ku makenga n'amakenga kubera uko kuntu batandukanya abantu kandi nibaze neza yuko ntawe baba baratumbereye muri abo baba barakivuze ati tugutware mu bagwanyi gusa ahantu iyo uhabaye urumva ivyaho n'abo bavuga ko banse kwakira izo nyigisho za gisirikare aho bakiriwe mu bajeje intwaro basa n'abatarashira amakenga uyu ni aniseti ndayizeye buramatari w'intara ya kayanza aho yariko yakira abo mu ntara yiwe kuri uyu wa mbere hakagira muri mwebwe uwo bayumvira n'umusegonda n'umwe guhungabanya umutekano kubera amajambo y'abakuyeyo hakurya kubera ibyo baba yatumwe twagiye tubabwire ko mu kayanza mu gihugu igihugu kiraririwe n'abakiriwe ku mupaka wa kanyaru basabwa na buramatari w'intara ya ngozi ya rubere nduwimana gutekana iyo bazoshikira icyo twabasaba rero ni uko bashyitse icya mbere ni uko botekana icya kabiri bagakorana n'abajejwe intwaro kugira ngo kumbure ntihagire ugira ikibazo iki cyangwa kiriya nicyo cyane twabasaba gutekana barashima ko bakiriwe mu mutekano ariko hari icyifuzo kimwe basaba babona ko bafasha gutekana ku mutima je kabisa nk'ubu numva nawe yisaba ati mumfashije nkaca ngenda nk'ibuzinde nkamara nk'indwi nka zibiri ndyamyeho nsenga kugira ngo nshimire imana kubera ko nsubiye kugaruka mu gihugu baba bangiriye neza cyane yondeka yere nk'inyandwi imwe na jewe akandeka nkaryama neza ka- gatoyi nkaruhuka kuri uwo musozi nkashimira imana kuko niho naho twa- twapfuye nsubire ndana- ndaharabe hoho nabajije uyu mwigeme nimba atari ibanga aho inararibonye mu kwemera kwabo zebiya ngenda ku mana yoba ari icyo kibazo ku bwanjye nta nyinshi ndagifitiye kuko sinzi ahantu hari tubamenyeshe ko abajejwe intwaro n'umutekano mu ntara ya kayanza bamaze kumenyesha ko biteguriye guhangana n'uwo wese yosubira kuja gusengera mu kibanza ca businde cugawe na leta yamara baba baciye ingozi canke mu kirundo bavuga ko batadohoka ku kwemera kwabo bati hakutakaza umutima wotakaza umubiri ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika ryo kubitira mu rwanda aho abantu bane barokowe inyuma iminsi ine bari bamaze baraguye ko n'inkombe aho bari baracukura amabuye y'agaciro mu karere ka rwamagana ni inkuru yo mu mesha makuru y'ijwi ry'amerika asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda mana ufite ukuntu ubigenza bikemera ufite ukuntu ubigenza
uwageze mu kagari ka ntunga muri iki gitondo yari kwibaza ko ageze mu rusengero kubera indirimbo zihimbaza imana zahumvikanaga nyamara n'abaturage bari mu byishimo nyuma yo kubona bagenzi babo bari baragwiriwe n'ikirombe bavuye mu butaka ari bazima hari hashize amajoro atatu abaturage bo mu kagari ka ntunga barara ku birombe bategereje ko bagenzi babo bane bari baragwiriwe n'ikirombe bakongera kubabona bagihumeka umwuka w'abazima abasanzwe bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro basaga magana abiri bari bahagaritse akazi kabo kuva ku wa gatandatu bashakisha bagenzi babo ni umurimo bemeza ko utaboroheye wa gatandatu noneho dutangira ubwo tubasibura byari ahantu hako- hago- hagoranye cyane ariko bakoreshaga ingufu zikomeye kugira ngo tubakure ubu mwari mugifite icyizere muri iyi minsi itatu yose mumaze hano dufite icyizere kuko twagiyemo kubasibura bagakomanga gutya tukabumva twumvikana bakomanga ariko bari aho tutareba nta n'umwuka ubageraho bakomangaga hehe mu butaka mu butaka mo imbere niho bakomangaga mwebwe mwumvaga ko bariho byo ari byo twumvaga ko bariho twakomanekanaga bahundaga tukuma natwe tukumva twakurikira tubumva turanezerewe cyane ko bagutegereza abantu iminsi itatu batajya batanywa ahantu nta mwuka uri ukaba ubabonye bakiri bazima twajyagamo bamwe ibyiciro bakavamo abandi bakajyamo nk'ubu Ufite njye ibyishimo nagiye bikomeye.
saa tatu z'ijoro wagiyemo saa tatu z'ijoro warayemo eh ubu nibwo mvuyemo kumenya aho abagwiriwe n'ikirombe baherereye byagizwemo uruhare n'uwabashije kurokoka ku munsi wa mbere niwe wabashije kwereka abacukuraga aho bagenzi be barengeye twari kumwe mbona gi- gitanze sinye yo yo gushaka kugwa mba ndirutse ndasohoka noneho bo bajya uruhande rumwe bajya uruhande rumwe kugira ngo bya bindi bimanuka bitabagwira nanjye nsohotse bahita bankora kwa muganga nyine nagize ikibazo bukeye ndagaruka nagiye ariko wa gatandatu ku cyumweru ndaza ubwo nje hanyuma njya ku- kureba bagenzi banjye aho basiga barangira aho baba baherereye kuko ari nari mvuyeyo mpazi uruhande barimo n'injye wari uruzi erega ni impanuka isanzwe ntabwo ari ukuvuga ngo ni habi ni ahantu umuntu agenda ahagaze nta kibazo bari bari nko muri metero zingahe nko muri metero nk'ijana na mirongo itanu wenda urutambike imbyino indirimbo ndetse n'amarira cyane cyane ku babyeyi nibyo byumvikanaga mu kagari ka ntunga ababyeyi bati n'abatazi imana bayimenyeye intunga turishimye cyane tubikesha imana n'ubufatanye twagize abaturage n'abayobozi bahoraga ku misozi n'uwaryamaga ntiyasinziraga turarushaho kumenya imana imbaraga z'imana aho umuntu amara iminsi ingahe ikuzimu atwikiriwe n'ubutaka ku mbaraga z'imana yarabakikiye
umuyobozi w'akarere ka rwamagana bwana mbonye umuvunyira jabo yabwira dijwi rya amerika ko abaturage bagerageje gutabara ariko bigeza kugaragara ko bikomeye biba ngombwa kwitabaza abafite ubumenyi mu by'ubucukuzi abantu bakomeje kurwana n'itaka rya taka ariko batiyura kugira bakomeze ya nzira bagere kuri ba bandi itaka rikamanuka ari ryinshi bakomeza itaka rimanuka ari ryinshi tubona ko iyo nzira y'itaka itari buzashoboke kuritiyura kuko twaratiyuraga hakaza byinshi kurushaho ubwo nibwo twicaye tujya inama ati rero igishoboka ubu ni uko abantu ba- bakorosinga ntibakomeze ya nzira nyabagendwa nk'uko umuhanda waba ufunze noneho ukanyura iruhande kugira uzagere kuri ba bantu nibyo byakozwe rero abavanywe mu birombe uko ari bane harimo abanyarwanda batatu n'umuzungu umwe wari wagiye kubatabara nawe bikamugwaho uko ari bane bahise bajyanwa mu bitaro bya rwamagana muganga muhire filibert umuyobozi w'ibitaro bya rwamagana yemeza ko ubuzima bw'abavanywe mu butaka bumeze neza icyo twabashije kubaha cya mbere ni isukari eh, cyangwa se serumu izo nizo bariho hanyuma ibindi ubwo turaza kureba ibizamini dushobora kubafatira bijyanye n'indwara zandura tubacishe mu byuma turebe niba ntaho ibyo ibyabagwiriye byabahungabanyijeho hanyuma ubundi turaza kumenya neza niba ari ngombwa yuko tubamarana iminsi kuko turabona yuko bishobora gusaba yuko nko ku munsi w'ejo bazaba banavuye no mu bitaro ibi birombe by'amabuye y'agaciro bikodeshwa na kompanyi yo muri afurika y'epfo bari bamaze imyaka bacukura agasegereti muri aka gace ariko bemeza ko aribwo bwa mbere bahuye n'impanuka nk'iyi asumta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba
urakoze yasumta tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundira mu kinyarwanda kuba uburundi butakiri muri agowa ngo si uruhombo muri iki gihe ariko muri kazoza ngo bishobora kuba uruhombo nk'uko bitangazwa n'umufasoni makurata nsengiyumva makurata nsengiyumva ni umunyamaha munyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi babagwirizatunga mu burundi afab hari mu kiganiro muri sanga mu kanya gaheze na thomas kamirindi tubatega amatwi kubera ingorane zitandukanye ayo mahirwe yo kuja muri agowa twebwe ngaha mu burundi ntitwabishikiriye twarabihombyemo cyane eh, kubera imvo zitandukanye kubera uko nyene abakenyezi usanga hari imitahe mito mito hakaba n'izindi ngorane nyine ziba zi- zihari bikigoye ko abantu bakorana n'ubwo tuguma tubihimiriza ni ukuvuga rero yuko ayo mahirwe yaduciye mu ntoki mu yandi magambo ejo bundi perezida obama avuze ngo uburundi ntabwo bukiri muri agowa mu by'ukuri ntacyo mwahombye twaragihombye cyane kubera nubwo tutari bwa gira ayo mahirwe yo gushorera mu mu- muri amerika twakora tujya imbere ngo tunde tu- tu- turinde tu- tuze dushikire natwe gushora ibintu muri amerika ndayisenga we tabwe ufite akabazo cyangwa icyiyumviro mfise akabazo n'icyiyumviro yego ngo akabazo kanje ka mbere nagira ndakabaze uwo mutumire mbega iyo bishitse tukajya tumva ngo umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika ngo yakuye igihugu kanaka muri agowa ico gihugu canke abadandaza baba muri ico gihugu bo bwa mbere bahomba iki yereka ahita agusubiza yego arakoze ku kibazo ciwe Nti- ntawovuga yuko kubona uburundi bwaravuye muri agowa toba ari agahombo nubwo ata mahirwe menshi twari twararonse yo gushora ibintu mu- muri amerika ariko byari kuba ibintu byiza cyane iyo tubishobora ubu rero ko twavuyemwo eh, koko n'agahombo hanyuma aya yandi masoko yo muri yo muri afurika duhereye aka karere turimwo no muri afurika yose kurya nkajya amasezerano naho bitanga ibyishimo ko twumva yuko ibihugu byo muri afurika byoshoreranira bigakorana mu rudandazwa rudandazwa rugasho- ru- rugatera imbere ariko n'ubundi ku mudandaza ku mudandaza byama bifise akamaro ko aba afise byinshi ashorera akidoraguza agashobora kwidoraguza yagukiwe ataho yimiriwe Eh, abashoboye gushora ibyo bashora bakabishora muri amerika abandi bakabishora muri afurika ayo aba ari amahirwe nyine niko uh, ubu ko turi muri mondialization iyo umuntu rero ashoboye kuronka amasoko hirya no hino akaza aridoraguza nawe biramuha agaciro bigaha agaciro n'ibidandazwa byiwe mbere agiye no gushora hanze arashobora no kubona eh, n'ibindi kumbure ak- akiga ubwenge akamenya nk'ingene yo yo- yoshira akarusho ku bidandazwa byiwe kuko i- iminsi yose iyo umuntu ashoboye gushika mu kindi gihugu mu kandi karere azana ubwenge ubwo bwenge rero bukamutuma atera imbere mu rudandazwa rwiwe bikamutuma yiyumvira n'ibindi yo- yodandaza agashora mu bindi bihugu n'igihugu cye kandi kirahungukira kubera ko iyo umugwizatunga yungutse atanga imisoro amahoro amatagisi mbese yego cyane ubu ni- ni byinshi umugwizatunga umuryango wiwe urunguka eh, igihugu kikunguka ni byinshi cyane kandi eh, ara- aronka n'amahera y'agaciro agatanga amakori igihugu kikunguka kigashobora kuronka uburyo bwo gukoresha kugire eh, ru- rugire inyubako rusange ibintu bifasha igihugu nta ku rugero rwose hariho inyungu iboneka ijwi rya amerika kuri telefone kandi dufite uwandinze uwandinze we karame ufite akabazo cyangwa igitekerezo ngewe mfite igitekerezo kuko ibibazo nayo ndi bubaze numvise umutumirwa yabikomoje yabisubije neza Mm.
ndanamushimira ngewe nitwa uwandinze gabe ndi mu rwanda noneho rero ku gitekerezo mfite eh, nge- nagerageje gukurikirana abahanga benshi bagiye basobanura kuri ibyo by'amasezerano ya agowa amerika ifatanye muri afurika numvise benshi bavuga ko afurika nta nyungu nyinshi bigiramo kuko itagira ibintu byinshi yohereza muri amerika ahubwo amerika ariyo ibifitemo inyungu nyinshi ariko ngewe nk'aho mbona am- impamvu afurika wenda igihe igeramo n'igihombo ari uko gukora ubucuruzi hagati yayo nayo ubwayo ari ikibazo bitewe n'impamvu zinyuranye zirimo impamvu z'umutekano amakimbirane mu bihugu binyuranye muri afurika tugenda twumva ibibazo byo kuba nta mashanyarazi ahagije ibibazo byo kuba nta nta bu- kandi bugenderanire ndetse hakaba n'ikibazo cy'uko nta mashanyarazi nta magari ya moshi ibyo bintu byose rero nkaba nifuza ngewe n'igitekerezo ndimo ntanga nkaba nifuza ko mbere y'uko muzi ko i kigali habera inama ya afurika yunze ubumwe yavuga ku bintu by'ubuhahirane muri afurika ndetse no kugira ngo afurika ikorane ubucuruzi ah, nk'umugabane ndetse bashyize hamwe Nki- ngewe mwifuza ni mbere y'uko ari amasezerano ashyirwa mu bikorwa bakabanje bakemura ibibazo by'umutekano n'amakimbirane bagashyira imbere ubu ubuhahirane bakongera amashanyarazi muri afurika baka- bagahanga imirimo muri afurika ndetse muri amerika yifuza ko abanyafurika bakwambara imyenda ya cyangwa bikazana izo nganda z'abanyamerika zikaza gukora muri afurika zigaha abantu b'abanyafurikakazi muri rusange A- afurika aho kugira noneho ngo usange yambaye imyenda ya caguwa ahubwo wenda ikazajya itanga imisoro binyuze muri izo nganda n'ibiki wenda n'abo banyamerika nabo bakagenda bavanamo inyungu zabo murakoze dukunda ibiganiro by'igihugu rya amerika ye uwandinze we nawe urakoze Eh, murakoze cyane turabakunda madame makurata nsengiyumva bu- kuri ibyo byiyumviro byawe wandinze hari icyo mwabivugaho yego aravuze neza cyane biri mu byo namye mvuga ko intambamyi zituma ah, abantu badatera imbere cyane ngo baje ku rugero baba bifuje yavuze ibyo bintu by'amatara ah, nabyo biri mu mu bituma abantu bakora ibintu bakeneye amakara amatara nko nk'aha mu burundi eh, ba- badakora nk'uko bagomba hanyuma ikindi novuga ni uko yaba afurika cyangwa n'uburundi nyine bu- buri muri afurika nibaza ko ari kuraba gukorera ku masezerano nabo ayo masezerano bakaraba ingene yobagirira akamaro gusumba eh, bagashyiramo ibintu nabo byobafasha muri ayo masezerano eh, ku buryo eh, amerika nimba igomba gukorana n'ibihugu byo muri afurika ikaba nka eh, amerika ikunguka mugabo abanyafurika nabo bakunguka icyo ni ukwita mu gifaransa partenariya ganyaganya rero birakenewe yuko imbere yo gusinya amasezerano babanza ku- kuyiga neza abantu bakaraba akarusho bakuramo radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na niyo kindi niyo kindi we Eh, mwiriwe namwe ku ijwi rya amerika yego yego icyiyumviro cyawe cyangwa ikibazo yewe icyo natangura kuvuga ni uko mpa- eh, mfatiye kuri iryo shyirahamwe rya goha ba- bavuga mu bisanzwe jesu nshobora kwibaza yuko ayo masezerano yoba ashobora gusinywa ata nyungu ishobora kuboneka haba muri abo ba- bagwizatunga ba- b'u burundi canke n'abanyamerika hose nibaza yuko bayasinya bayize neza nk'uko bamwe n'abandi bagiye barabivuga ariko jewe rero ku- kuri ico kijanye nayo n'iyi iryo shyirahamwe rya gowa notangura kuvuga ko kubera yuko bavuga yuko mu- kugira ngo aya masezerano ya agowa agire icyo afashije haba ku burundi canke ibindi bihugu vya afurika ari uko baba bafise ivyo bashorera muri amerika tukaba tubona yuko nko mu bihugu bimwe bimwe mu gihe igihugu cyose kiba gikorera ukwaco uca usanga bagira iyo ntambamyi yo kugira ibyo bashoye bibe byinshi ariko baca bavuga yuko nk'aya masezerano yabereye mu rwanda muri u- eh, muri uku kwezi kwa gatatu hamwe ibihugu byose nta nk'akarero nk'uburundi ntarasinywa naho twibaza yuko ashobora gusinywa nk'uko babivuze ko ashobora gusinywa umwanya uwo ari we wose ariko nkibaza yuko mu gihe boyasinye aya masezerano ibihugu bya afurika bigakorera hamwe rya soko eh, rusange ya afurika igakorwa bikagenda neza twibaza yuko n'ibyo boshora byoca biboneka kumbure ugasanga ayo masezerano yagowa naye abaye hagati eh, y- y- y'uru- dufate y'urunani rw'iryo soko rusange ry'ibihugu bya afurika ariho byogira akamaro gusumba mu gihe byoba byakunze rero nkacangira ko nsaba nk'uwo mutumire mwatumiye ari muri iryo shyirahamwe ry'abagwizatunga bo mu burundi ko bo- bobirabe bagakurikirana neza iby'ayo masezerano kugira ngo nabo nyine babigiremo uruhara uburundi nabwo buyasinye nico nagira nshikirize murakoze niyo kindi nawe urakoze yego namwe murakoze cyane imakurata wumvise icyiyumviro rero cya niyo kindi yego arakoze ni icyiyumviro cyiza cyane bariko baraterera ibyiyumviro Eh, nibyo tugiye kubifata tubyige neza hama kandi nta nkeka turishimiye yuko ejo cyangwa hirya y'ejo uburundi nabwo buzoshobora gusinya ayo masezerano aravuze yuko eh, nk'ibihugu byo muri afurika kugira bishobore guhangana eh, na amerika ko byokorera hamwe ni icyiyumviro cyiza cyane eh, tugiye kugikorera ko ndetse n'uko eh, coshikirizwa abakenyezi gusa mbere kigashikirizwa eh, n'abadandaza bose kuko turafise urwego rw'abadandaza ngaha chambre de commerce twese duhurikiyemo ico ciyumviro eh, banterereye nanje ngiye kugishikiriza hama tuze tugikorereko ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na vincent vincent we Halo, wiriwe neza mwiriwe cyane Thomas Kamirindi.
yego yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Okay. None se waba uri gushi uh, urashima ibyo agowa yaba yaragezeho kuri iyi saha cyangwa nawe uri mu bemeza yuko ntacyo yari imariye abanyafurika kugira ngo tugendane neza kugira ngo dushobore kumvikana uremeza yuko agowa ntacyo yari imariye u rwanda n'u burundi cyangwa se uremeza yuko hari inyungu twebwe twari tuyifiteho nk'abaturage bato bato nk'abantu bato bato ntacyo yari ibamariye mbere sinovuga na bato bato kuko agoye ari kugira cyane iki tumariye iyo dushobora kuronka ibintu byinshi tuza turashora muri amerika ariko rero
yego vise ba wihanganya kubwire eh Eh, ariko ubu uye nta wovuga ngo ngo agowa ntacyo yari kutumarira ndumva jewe no ku ruhande rwa twebwe atakuntu twakoze ngo turonke ibintu uh, bija muri amerika twebwe natwe tuge tu ako ako karusho twari kuronka ntako twabaye tukironka ko ku ruhande rwacu kubera intambamyi nyinshi hari uwamye avuga eh, ibintu by'ama infrastructure ibintu by'iki rero oh, ntitwashoboye ku- kubijamwo ariko iyo tugira amahirwe yo kubikoresha ndakeka neza ko byari kutugirira akamaro
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingeniye tukaba dushimiye kandi na fatukarara inadufashe kwegeranya ibiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese